muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali na fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu karongi mwiriwe inshuti turi kumwe mu burundi perezida evariste ndayishimiye yatangije ibikorwa byo kwigisha abaturage gukunda igihugu n'ibirebana n'amatora inzego z'igihugu zizohagarara ataho zihengamiye na cyane cyane mu bijyanye no kwiyamamaza abitoza bose n'imigambwe yose bazofatwa kumwe na cyane cyane mu bijyanye no gushobora kugira ijambo mu bimenyeshamakuru uyu muhango wabereye igitega umurwa mukuru wa politiki leta zunze ubumwe za amerika yatanze inyongera y'inkunga y'amadolari miliyoni makumyabiri n'eshanu yo gufasha impunzi muri uganda naho abaturage barenga miliyoni mirongo itanu bugarijwe n'inzara muri afurika yo hagati n'iy'uburengerazuba aya makuru n'ayandi yose twabateguriye ni mu kanya ikaze muri kumwe na tomasi kamirindi amakuru yacu tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi muri sudani imfashanyo z'ibanze zifite intambamyi nyinshi zo kugera ku baturage bari mu kaga kubera intambara oms ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ivuga ko ibibazo bishobora kurushaho kuba insobe mu mezi ari imbere eugenia mukankusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru intambara yatangiye muri sudani ku itariki ya cumi n'eshanu y'ukwezi kwa kane mu mwaka bibiri na makumyabiri na gatatu hagati y'ingabo za sudani n'umutwe witwara gisirikare wa rapid support forces rsf yashenye ibikorwa remezo by'igihugu bituma haba kuburira ku bijyanye n'amapfa kandi miliyoni z'abantu bavuye mu byabo imbere mu gihugu abandi bajya hanze yacyo abasivili ibihumbi barishwe n'ubwo imibare yatanzwe ntawe uzi neza ukuri kwayo kandi impande zombi zikaba zaragiye zishinjana ibyaha by'urugomo christian dendmeyer umuyobozi wa wemes yagize ati igihe kirimo gushira imirwano idahagaritswe ngo imfashanyo y'ubutabazi ibashe kugemurwa ibibazo bya sudani bizakara mu mezi ari imbere kandi bishobora kuzagira ingaruka ku karere kose rindi meya yakomeje agira ati icyo turimo kubona ubu ni ikijojoba mu nyanja kandi ibintu bishobora kuzarushaho kuba nabi uyu muyobozi yavuze ko miliyoni cumi n'eshanu z'abantu bakeneye gufashwa mu by'ubuvuzi byihutirwa kandi ko indwara nka korera malariya na denge zarimo gukwirakwira yavuze ko ibikoresho byo mu buvuzi mu gihugu bigereranywa ku gipimo cya makumyabiri na gatanu ku ijana by'ibikenewe kandi ko hagati ya mirongo irindwi ku ijana na mirongo inani ku ijana by'ibigo by'ubuzima muri sudani bidakora biturutse ku bushyamirane leta zunze ubumwe za amerika yatanze inkunga y'inyongera y'amadolari miliyoni makumyabiri n'eshanu yo gufasha impunzi muri uganda nk'uko tubikesha itangazo rya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika igice kimwe kingana n'amadolari miliyoni cumi n'enye azajya muri hcr ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi andi miliyoni cumi n'imwe azashyikirizwa pama ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa bisobanuye ko mu gihe cy'amezi atandatu kuva uyu mwaka w'ingengo y'imari w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu utangiye ni ukuvuga kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi gushize kugeza ubu imfashanyo za leta zunze ubumwe za amerika ku mpunzi ziri muri uganda igeze ku madolari miliyoni ijana na mirongo irindwi n'umunani iyi nkunga y'inyongera ya miliyoni makumyabiri n'eshanu rero izagoboka abantu barenga miliyoni imwe n'ibihumbi magana atandatu mu bikenerwa bya buri munsi birimo ubuvuzi amashuri ibiribwa n'imishinga ibyara inyungu azagera kandi ku buryo butandukanye no ku baturage basanzwe ba uganda muri rusange radiyo ijwi rya amerika muri afurika yo hagati no mu karere ka afurika yo mu burengerazuba abantu hafi miliyoni mirongo itanu n'eshanu bugarijwe n'inzara eugenie mukankusi aratubwira impamvu zabyo ibiciro byatumbagiye byatumye haba ibibazo by'ibiribwa mu burengerazuba no muri afurika yo hagati aho abantu hafi miliyoni mirongo itanu n'eshanu batazabasha kwigaburira mu mezi ari imbere byavuzwe kuri uyu wa gatanu n'ibigo bitanga imfashanyo by'umuryango w'abibumbye umubare w'abantu bahura n'ibibazo by'inzara mu bihe by'imvura hagati mu kwezi kwa gatandatu n'ukwa munani wikubye inshuro enye kuri iyi myaka itanu ishize babivuze bagaragaza ibibazo by'ubukungu n'iby'umusaruro nka bimwe mu bikomeye byatumye haba ibibazo by'ibiribwa hejuru y'ubushyamirane bugenda bugaruka mu karere ibihugu byugarijwe cyane kurusha ibindi ni nigeri ghana sierra leone na mali aho abantu babarirwa mu bihumbi bibiri na magana atandatu mu turere tw'amajyaruguru bashobora kuzagira ibibazo bikomeye by'inzara nk'uko ishami rya onu ryita ku biribwa pamu ikigega cyita ku bana unicef n'ishami ryita ku buhinzi n'ubworozi fao byabivuze mu itangazo bihuriyeho marigo van der verden umusimbura w'umuyobozi wa pamu mu burasirazuba bwa afurika yagize ati igihe ni iki dukeneye abafatanyabikorwa bacu bose ko bahaguruka bakabuza ibintu kugera aho bitagifite igaruriro ibyo bigo byavuze ko kubera igabanuka ry'ibiribwa indwara zituruka ku mirire mibi ziri ku rwego rwo hejuru ku buryo buhangayikishije ayo mashami ya onu agereranya ko abana miliyoni cumi n'esheshatu n'ibihumbi magana arindwi bari munsi y'imyaka itanu y'amavuko bafite ibibazo by'imirire mibi mu mpande zose z'uburengerazuba no hagati muri afurika eugenie mukankusi turacyari kumwe tujyane muri mari aho minisitiri w'intebe kokala mayiga yatangaje ko amatora azaba gusa igihe umutekano uzaba wagarutse ijana ku ijana mu gihugu uyu muminisitiri washyizweho n'agatsiko ka gisirikare kayoboye mari yavuze ko izakoresha amatora gusa mu rwego rwo gusubiza ubutegetsi mu biganza by'abasivile igihe umutekano uzaba usesuye iki gihugu cyo mu burengerazuba bwa afurika cyayobowe n'abasirikare bafashe ubutegetsi muri za kudeta mu bihumbi bibiri na makumyabiri no mu bihumbi bibiri makumyabiri na rimwe kandi ibibazo by'umutekano muke byarushijeho kwiyongera bikajijwe n'abajihadisite bafite intwaro n'imitwe yabitandukanyije mu mugoroba w'ejo kuwa kane minisitiri w'intebe cogel kokara mayiga yaragize ati intambwe yo kugarura umutekano igomba kugera ku rwego rwo hejuru aho utazasubira inyuma aho umutekano uzaba uhagije ku buryo amatora yategurwa aha yirinze gutanga itariki ni mu ijambo yari yatambukije kuri televiziyo ya leta no ku mbuga nkoranyambaga mayiga yavuze ko abari imbere mu gihugu bahamagarira ko amatora akorwa vuba uko byashoboka babikoraga mu nyungu z'uwo yise umwanzi wa mari kandi yamaganye icyo yise demokarasi idashishoza minisitiri w'intebe nashatse gusobanura impamvu agatsiko ka gisirikare kari ku butegetsi ku wa gatatu kahagaritse ibikorwa by'amashyaka ya politiki iki kandi nicyo gikorwa giheruka cyo kwibasira abivumbuye ku butegetsi uyu muyobozi yavuze ko igihugu cyongeye kugenzura ubutaka bwacyo bwose kuva gihagaritse ubufatanye n'igihugu cy'ubufaransa cyakoronije mari n'umuryango w'ubumwe bw'uburayi mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mbere yo kugerageza kwiyegereza uburusiya
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burengerazuba bw'u rwanda kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu no kuri yutube na facebook vowa radiyo yacu noneho amakuru y'ibiyaga bigari mu rwanda urukiko rwisumbuye rwa huye mu majyepfo y'igihugu rwakatiye madame beatrice munyenyezi igihano cyo gufungwa burundu rwamuhamije ibyaha bine birimo ibya jenoside umunyamakuru eric bagira ubusa yakurikiranye iburanisha umucamanza yavuze ko madamu beatrice munyenyezi ubwe yagize uruhare rutaziguye mu bwicanyi bwibasiye bamwe mu bantu bo mu bwoko bw'abatutsi mu mujyi wa butare mu gihe cya jenoside uretse icyaha cyo gutegura jenoside ibindi byose urukiko rwisumbuye rwa huye rwanzuye ko bihama madamu munyenyezi urukiko ruvuga ko ibyo yireguza nta shingiro bifite ku isonga urukiko rwamuhamije icyaha cyo kwica ruvuga ko yatanze imbunda nto yo mu bwoko bwa masotera yishe umubikira abatangabuhamya bagaragaje ko uwo mubikira yatawe mu modoka ya nyirabukwe wa munyenyezi ariwe paul na nyiramasuhuko abasirikare bamaze kumusambanya ku mabwiriza yatanzwe na munyenyezi nyuma baza kumwica urukiko kandi rwahamije munyenyezi icyaha cyo gushishikariza abandi gukora jenoside umucamanza yanahamije uyu mugore ibyaha byo gusambanya abagore n'abakobwa ku gahato nk'icyaha kibasiye inyoko muntu mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane n'ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside urukiko rwavuze ko munyenyezi yatanze amabwiriza yo kwica abandi batutsi kuri za bariyeri mu mujyi wa butare cyane cyane ahari kuri hoteli ihuriro yo kwa nyirabukwe paul na nyiramasuhuko urukiko rwavuze ko ibyaha munyenyezi yakoze bigize impurirane mbonezamugambi ruhita rumukatira igihano gisumba ibindi kuremera cyo gufungwa burundu umucamanza ukuriye inteko iburanisha yavuze ko umwe mu bacamanza batatu atemeranije na bagenzi be babiri ku cyemezo urukiko rwafashe cyo kumufunga burundu yavuze ko ibisobanuro birambuye bishimangira impamvu uwo mucamanza atemeranije na bagenzi be impande ziburana zizabisanga mu myanzuro y'urubanza munyenyezi yakunze kwiregura avuga ko mu gihe cya jenoside yari atwite impanga ebyiri ndetse yari anafite umwana muto w'uruhinja ku buryo bitashobokaga ko yari bujye mu bikorwa bya jenoside urukiko rwavuze ko kuba yari atwite no kuba yari afite umwana muto bitamubuzaga gutanga amabwiriza yo kwica abantu kandi ko nta gihamya cya muganga kigaragaza ko yari arwaye cyangwa se adafite imbaraga avuga abamushinja bemeza ko bamuzi yiga muri kaminuza y'u rwanda mu mujyi wa butare wakabihakana akavuga ko jenoside yabaye yiga mu ishuri ryisumbuye ryigenga rya sefoteke ryo mu mujyi wa butare ku itaba umucamanza akanzura ko ikirebwa atari amashuri munyenyezi yize avuga ko urukiko rwarebye ibikorwa bigize ibyaha yakoze impande zombi ziburana zari mu cyumba cy'urukiko abanyamategeko bunganira uregwa Brice Bikotwa na Felicien Gashema batangaje ko bazajurira icyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Huye madamu beatrice munyenyezi w'imyaka mirongo itanu n'ine y'amavuko ni umunyarwandakazi uvuka mu majyaruguru y'u rwanda mu cyahoze ari perefegitura ya byumba ubu ni mu karere ka gicumbi mu murenge wa rushaki ni umukazana wa paul na nyiramasuhuko wari minisitiri w'umuryango kuri guverinoma y'abatabazi uyu yakatiwe imyaka mirongo ine n'irindwi n'urukiko rwa arusha nyuma yo kumuhamya ibyaha bya jenoside umugabo wa munyenyezi ariwe arsene shalom ntaho bari nawe yakatiwe gufungwa imyaka makumyabiri n'itanu ku byaha bya jenoside mu kwezi kwa gatanu mu mwaka washize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe nibwo igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika cyirukanye munyenyezi ku butaka bwacyo ni nyuma yo gusanga yaratanze amakuru atari ukuri ku nzego zishinzwe abinjira n'abasohoka muri amerika ibyaha aregwa byose arabihakana akavuga ko ababimushinja batamuzi munyenyezi avuga ko azira kuba ari umukazana wa nyiramasuhuko uruhande rwatsinzwe muri uru rubanza ruracyafite iminsi mirongo itatu yo kujurira icyemezo cy'urukiko ahbagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika
tuve mu rwanda tujye mu burundi komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe amatora seni yatangije ku mugaragaro inyigisho zo gukunda igihugu n'izijyanye n'amatora ateganijwe mu mwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi desire hatungimana yabikurikiranye ivyo bikorwa vyabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru ngoma vyitabiriwe n'abategetsi b'u Burundi guhera ku mukuru w'igihugu abashinga amateka umuhuza w'abarundi abashikiranganji babura amatari na ba musitanteri b'igihugu cose abarongoye imigambwe yemewe mu Burundi abagize inzego z'umutekano abaseruka ibihugu vyabo n'ugwaruka abanyagihugu ku giti cyabo ntibatumiwe prosper ntagwamiye arongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora seni yamenyesheje ko bari ku kivi kandi ko ibikorwa bigenda neza yemereye umukuru w'igihugu yamushinze ayo mabanga kome n'abo basangiye akazi biteguye gukorera hamwe kandi bafatanye mu nda mu ntumbero yo gutegura amatora atagira akanenge twaremanze ko tuzotunganya amatora ataho duhengamiye n'ubu turasubiye kubyemerera abarundi bose na cyane cyane abariko baritegura kuzoja mu iganwa k'umugwiseni uzotunganiriza bose atakuraba mpunzi atakamwana wa mama atamwana n'ikinono umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yashimiye abagize seni aho bagejeje igikorwa perezida ndayishimiye yaciye ahamagarira abarundi kuzitabira amatora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu umutima uri hamwe inzego z'igihugu zizohagarara ataho zihengamiye na cyane cyane mu bijyanye no kwiyamamaza abitoza bose n'imigambwe yose bazofatwa kumwe na cyane cyane mu bijyanye no gushobora kugira ijambo mu bimenyeshamakuru umwenegihugu wese yifuza kuzohiganwa kandi aberekorewe n'amategeko azoba afise uburenganzira bwo gushobora kwiyandikisha mu bitoza kandi azokwiyamamaza mu mwidegezo kefa nibizi arongoye umugambwe kodebu yari yitabiriye ivyo biganiro arashima ico gikorwa ca seni amenyesha ariko ko atacizere ko hagiye kuba amatora meza ivyo kandi bibaye mu gihe harahemejwe itegeko rigenga amatora eh, abatari bake mu banyepolitike twavuze yuko ari itegeko rikumira iyo rero umuntu amaze kuba ari imbere y'ibintu nk'ivyo biza bisubiza inyuma demokarasi eh, nawe araheza aka- akitunganya akaraba ingene yozibira ivyo bintu vyose bigomba guhagarika demokarasi ibamo mu mwidegenzo kuri bamwe mu rwaruka bahungiye mu rwanda aho umukuru w'igihugu abizeza amatora meza nabo nta cyizere namba bafise ubu ni umwe muri urwo rwaruka yahunze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu afise imyaka mirongo ibiri n'umunani bwihwera manda ibiheze hari icyitwa amatora ariko mu by'ukuri nta matora Eh, yo ya demokarasi aheruka kuba mu burundi aheruka kuba mu bihumbi bibiri na gatanu amatora yaraheze barazi nyine abayateguye ibiharuro barazi nyine bazovyandika rero bareka kubesha abanyagihugu ahubwo abanyagihugu bareka no kubaruhisha bavuga baje gutora ku bwanje buprogramu ati turabandanije kuko turazi bizovamo n'ibirya nyine bimaze imyaka bivamo ntabwo hameye umuvugizi wa leta ivyo baravuga turabizi ni iyo uvuga iki gishasha yo hava ari aba umuntu aja hagati y'impande zibiri gute mu gihe muri kahise k'uburundi iyo himirije amatora haduka ibihuha vyinshi n'inyigisho zishanishamwe abarundi perezida ndayishimiye aragabisha abo bose bafise imigambi nk'iyo mibi iyo hageze amatora hariho amajambo abantu batangura kuzana bagatangura kwitana amazina y'ibikoko bamenye yuko uwita umuntu igikoko bihanwa n'amategeko hariho abazana amajambo abantu bavuga bati uwagereranwa n'iki uwagereranwa n'iki ibyo ntibateshwe bato abama bariko barazana ibihuha ngo barukoti ngo agashinge ngo gukura amenyo ibyo byose ababigira ndambaye ndabagabisha ayo matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ni ay'abashingamateka abakenguza amateka abahanuzi b'amakomine be n'abarongoye imitumba inyuma y'ayo matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu hazoca hakurikira amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi desire atungimana kigali ijwi ry'amerika mu burundi kandi imvura nyinshi yateye imyuzure mu minsi ishize ihitana abantu batatu mu mujyi wa bujumbura no mu nkengero zawo amazu arenga magana atatu yarasenyutse abaturage ntibafite aho gukinga umusaya ni inkuru tubaza pierre claver niyo nkuru kuri uyu wa kane aho mu gatumba ku rubibe uburundi buhana na kongo amarira yari yose uruzi rusizi rw'isuka mu kiyaga ca tanganyika rwaruzuye kubera imvura yaguye muri kongo hamwe no mu rwanda bigahurirana n'amazi yavuye mu nzuzi nka muha na ntangwa zica mu gisagara ca bujumbura amazi ya rusizi yisutse mu mazu cane cane aho bita mu kigaramango ku mushasha kuri poto ya mirongo ibiri n'indwi n'ahandi amazu menshi yarabomotse abantu babiri basiga ubuzima abandi batanu baraburirwa irengero harimwo abana nk'uko abajejwe intwaro n'abanyagihugu aho mu gatumba babivuga muri kino gihe abenshi begeranirijwe ahitwa kuri poto ya mirongo ibiri n'indwi abajejwe intwaro bavuga ko amazu arenga amajana atatu ariyo amaze guharurwa ko yabomotse mu gatumba no mu gisagara ca bujumbura muri karitsiye ya kibenga aho hose abasigaye mu kangaratete bafise ubwoba ko ingwara zituruka ku isuku rike zishobora kubafata bagatakambira ishirahamwe croix rouge kubaronsa amazi meza yo kunywa no kububakira amazu tuza tubona ikipfundura kica kiradutera rwose kiratwubikiranya yabaye imana yo kugira turokoke dusohoke tuve muri ayo mazu abana bamwe baratwawe hari uwo basamye ari mu ntebe hari n'uwarayatembye rwose twamumuze n'umubyimba ubu turi aha turi mu kajendegete ntitugira ayo dukira n'ayo tumira ntitugire ishenge na rugero abafise iyo baja bariko barimuka nayo twe twabuze iyo tuja n'iyo tuva aha twituniye ngaha nyene ukunyene atako turi bubigenze ikindi cyihutirwa cya kabiri ni uko bo- boraba bagafasha abantu nyine babuze ibyabo atabo bafise begamiye burumatari w'intara ya bujumbura rurare desire nsengiyumva yagendeye abahuye n'izo ngorane mu gatumba amenyesha ko abantu bose baba ahantu hateye amakenga bagiye kwimugwa mu kiringo kitarenze indwi zibiri uwo mutegetsi yatangaje ko abazokubakirwa ahandi amazu ari abari bahafise amazu yabo bwite mu ijoro rishira wa gatatu kandi mu misozi ihanamiye igisagara ca bujumbura imvura nyinshi yahaguye yatumye inzuzi nka kanyosha muha na ntahangwa zica hagati mu gisagara ca bujumbura zuzura yamara kanyosha nibwo rwataye inzira maze amazi yirara mu mazu cane cane ayegera ikiyaga ca tanganyika muri karitsiye ya kibenga mu bumanuko bw'igisagara ca bujumbura kuva mu mutwenzi kuri uyu wa gatatu abantu batari bake baganiriye n'ijwi ry'amerika kuri uyu wa kane ntibagira aho bakika umusaya ni uko bubanza bakatuzibira urwo ruzi amazi agapunguka kubera ko amazi aguma ashika mu mpangu umva ni ibintu birebire kandi bibabaje twasaba leta ko yoraba ingene yodushigikira abantu bato bato turi hano ntitugire icyo twifuka ntitugire icyo twambara ntitugire n'icyo dutekamo ntitugire n'icyo dufungura aha byose byaraye bigiye uko nyene kubera ngo hariho n'umwana twabuze w'uruyoya yatwawe n'ubu ntituramenya ikiziga ciwe irengero ryiwe si ukuvuga ngo ni wenyine hariho n'abandi abepfo batwawe nyine abana batazi iyo barengeye kubera mu bintu byose byari ngaha mu bantu bose twaba ngaha nta muntu wigeze asohora n'ikintu na kimwe umuyobozi w'igisagara ca bujumbura jimi yatungimana yagendeye abo banyagihugu mu kibenga yafashe ingingo k'uruzi kanyosha rugiye kwagugwa kugira ngo amazi ntasubire kwiha inkumbi ni rya mbere iyo ngingo ifatwa na nicyo gituma tuje dusaba abenegihugu uno munsi kuva aya masaha umwe wese ubishoboye agerageze ave ngaha akinjure kugira ngo eh, abahinga eh, bo muri obuha na, na croix rouge bagerageze gukora ivyo bajejwe igice ca gatumba ndetse n'amakarotiye yegereye ikiyaga ca tanganyika ntasiba kurengerwa n'amazi y'ico kiyaga ndetse hari n'amazu yahebwe kubera beneyo badashobora kuyabamwo umuhinga mu vyerekeye ibidukikije akaba n'umwigisha muri za kaminuza bernard sindayihebura ahamagarira leta kubaka ico yita urubumbiro rutegera amazi ya tanganyika na rusizi hasigaye amasantimetero cumi n'atandatu kugira ngo iyi poro ya bujumbura ije mu mazi hose kugira idigi ni ukuvuga mu kirundi novuga ko ari ububumbiro kihutirwa cyane ni uko aho hantu hegereye mu burengero bogerageza bakahubaka bakahaduza cyane kandi ni ukuri birihuta nasaba rero yuko cyane cyane guverinoma y'u Burundi yokoranye bagira neza e, bariho e, mu yandi maporoje y'unga Senegal nzi ayo maporoje barafise ikintu bita for diligence n'amafaranga ashobora gufasha iyo habaye ibiza e, bitandukanye raporo y'ikigo cy'igihugu cyo gukinga impanuka ziterwa n'ibiza yerekana ko imyuzurire ituruka ku kiyaga ca Tanganyika n'uruzi rusizi imaze guhitana abantu benshi abarenga ibihumbi ijana bakaba barataye izabo mu myaka itanu iheze Clave ni nkuru ku bw'ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika uru wa mbere uru wa mbere uri gitego
tukivuga ku ngaruka z'imyuzure abagiraneza batangiye kugoboka abo yajahaje mu kibenga mu mujyi wa bujumbura abahatuye bavuga ko batakomeza kuhaba mugenzi wacu veniste nshimiyimana yavuganye na salvatore nshuti utuye mu kibenga aha mu kibenga ibintu byifashe nabi cyane ku cyerekeye amazi ku cyerekeye tanganyika ibintu byifashe nabi cyane kuko rufise umuvuduko udasanzwe urabye umurindi ruriko ni umurindi uteye ubwoba cyane nko mu gice gihera umunsi y'ingoro ya sendede twarononye ibintu byinshi cyane abantu barahunze bajyanye mu ijoro baza bumva amazi yinjiye mu mazu urumva rero ntibyo ntiborohewe na gatoya ugarutse ukaza nk'aho urakabari ko kwa kisitavu gacu uza munsi y'ahantu hahora ikibira cy'imisuna uruzi gwaraduze naho nyine gwaraduze cyane hariyo amazu yamaze kurengegwa ukaza mu mazu yari yubatswe na gorobu abantu bakagenda bagura nayo nyine harimo yamaze kurengerwa abantu baramaze kuyahunga barimutse aho uruzi ni ukubara ko rwaba rwaradutse nko gushika ku metero ijana na mirongo itanu rwazirenze rwazirenze ubu ruri nko mu majana abiri ugakikama ugiye nko munsi y'isoko ya kininde nyine rwaradutse cyane nk'imetero hoho zoba zirenga nk'amajana abiri gatoya abantu bafise ubwoba amazi atarashikira urumva bafise ubwoba cane abo baturage bo mu kibenga ubu tuvugana bavanywe mu mazu barihe barafashwa gute hari abagira neza babagoboka uno munsi nk'isaha zitatu z'igitondo nabonye umurongo w'imodoka z'abagira neza bagenda kuraba baho basembereye amahera haruguru hari abagiye gupanga hari abatararonka iyo bapanga bibaza rero ko abo bari baje kuraba ingene bofasha abantu bofasha abantu kuko abavuyeho bagumye batabaza ko leta bagarukira ko kandi urumva leta niyo izi ubwa mbere n'ibyo by'amashyirahamwe biza mu nyuma mugabo leta niyo ifata iya mbere kugira igoboka abanyagihugu bayo mugabo ni uko tubibona leta ntisinziriye na gatoya nayo nyine iriko irita ku giti no ku mabuye kugira ngo abo bantu bagarukirwe ko ibyo turabibona ntawo bideha leta ntisinziriye none uretse ayo mazu yagezemo n'amazi yakangirika hari bihingwa hari imirima byegereye tanganyika nabyo byasenywe n'iyo myuzure oya iki gice cya zone kinindo ariyo ntuze kibenga kinindo nta bintu by'ibihingwa byari bihari cyane kuko abantu bari barubatse cyane coco barasatira tanganika cyane nk'uko umushinga ndahara mbonerana bivuga bari bararusatiriye cyane nta bintu by'ibihingwa byari bikihari none se abo bahasatiriye bari hafite amazu bahafite ibibanza ubu none bwo tanganyika yabifashe bazabyisubiza bate
kubyisubiza biragoye kuko urumva ko tanganyika ni tanganyika yita umugabo yiganza kuko icyayishyize ntawe ukurayo biragoye ibyo kubisubiza biragoye ni umugabo atavuguruzwa none se niba uvuga yuko umugabo umuturanye ari umugabo utavuguruzwa muzakomeza kuhatura muhangane bizagenda gute aya nta muntu n'umwe yobesha ngo bazava bahangana ushikiwe wese arataramuka akagenda ariko se nta cyakorwa kugira ngo bubake ingomero namwe baturage mushyire akanya muzane amabuye murebe ukuntu uwo mugabo mwamutsimbura mukamubuza kujya abinjirira igihe ashakiye ibyo bintu rero nk'umuntu yagiye akurikirana iby'amazi ibyo ntibibaho ntibishoboka hariho abantu bagerageje kurunda imicanga baragira gute mugabo ruja ahubwo ruca ruronka inguvu rushikiriye ya micanga rugaca ruronka n'inguvu ahubwo zo gukubita cyane kugira ruduge ubundi uruzi uruhaye amabuye ukaruha umucanga uba uruhaye inguvu no mu giswahili barawuciye ngo nguvu za maji ni mawe utarukuruyisa nta kintu na kimwe wokora wokora ngo kibuze uruzi kuduga gato yagarutse washaka nko kuri poro impande ya poro leta yari kiragerageza ikarunda amabuye ikagira gute mugabo byose ruraduga rugacamo rukirenganira ubu rero mwiteguye kuhimuka mukareka tanganyika ikabibarushije ingufu mukareba ahandi mujya kuba mutageramiwe n'urwo ruzi neza cyane ni ukubisa kuko nta kubare ko ari umugabo atavuguruzwa salvatore inshuti utuye mu kibenga ndagushimye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika ndabashimiye namwe mumenyesha amakuru nshimiye imana veniswe
twibuke umunsi wanze kwira twibuke ijoro ryanze gutana ijosi ryibasiwe bitavugwa igihugu cyuzuye imiborogo ubwoko bwahindutse icyaha twibuke byabereye bitavugika umuntu arengwa n'ibyo areba nta murengeza abona n'umwe hirya y'icanwa n'uwabahishe uhendahenda ngo mwitwe kuba
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi aha niho aya makuru ashoreje ndabashimira ko mwahisemo nyine ijwi ry'amerika ndabizi ko muri ba mudatenguha maze rero mugire amahoro n'amahirwe murakarama
Thank you.